mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje mwese aho muri mutwumva haba kuri radiyo kuri interineti no kuri telefone zanyu zigendanwa muri studio hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ninjye ubagezaho ikiganiro cy'uyu munsi ikiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika rero aho muri hose turabatumiye ngo mutangaze amakuru yabaye aho iwanyu iki kiganiro uyu munsi kiragaruka cyane ku byaranze amakuru yo mu rwanda no mu burundi mu cyumweru turimo gusoza itora rya perezida w'igihugu mu rwanda ni kuwa gatanu w'icyumweru gitaha tariki ya kane y'ukwezi kwa munani ubu indorerezi zizakurikirana aya matora zigera kuri magana atatu zimaze kugera mu rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora y'u rwanda yarangije kuziha amabwiriza ya ngombwa zigomba kugenderaho mu burundi ho inkuru nyamukuru twagarutseho ni uko komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu yasabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi guhagarika iperereza ry'ibanze ry'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ryatangiye mu burundi ese iwanyaho mutuyeho byifashe bite turabararitse mu kiganiro murisanga ubu kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi nimero ya telefone whatsapp mwakoresha kubifuza kudutelefona ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nsubiremo rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe ibihumbi icyenda magana cyenda mirongo itatu na rimwe mwakoresha kandi urubuga rwacu rwa facebook mukoresheje ijambo rimwe gusa rifatanye radiyo yacu ubundi tukaganira ibiganiro byacu byo ku gatandatu rero ahanini tubaha mikoro tubaha ijambo namwe mukinegura hari benshi muri mwe muba mutakurikiye amakuru y'icyumweru kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu bitewe n'imirimo yindi muba murimo tugerageza no kugira ngo tubibutse bimwe mu by'ingenzi byaranze amakuru aho mutuye kubera ko aya makuru nayo ni ngombwa mu buzima bwanyu bwa buri munsi ni ngombwa rero kugira ngo tubasubiremo iby'ingenzi duhereye nko mu rwanda reka dufate ejo kuwa gatanu indorerezi zaturutse mu bihugu bya afurika y'umurasirazuba zatangije ibikorwa byazo byo kuzarebera amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuwa kane kuwa kane ku itariki ya kane ahubwo y'ukwezi kwa munani gutaha ariko guhera kuwa kane tariki ya gatatu abanyarwanda bari mu mahanga nibwo bazatangira gutora naho abari mu rwanda bazatora tariki ya kane ariyo kuwa gatanu izo ndorerezi zo mu muryango wa afurika y'uburasirazuba mirongo itatu zoherejwe n'ibihugu bigize uwo muryango ubu byose uretse uburundi nibwo butohereje intumwa mu rwanda kugira ngo zikurikirane amatora y'umukuru w'igihugu izo ndorerezi zose ko zageze mu rwanda zatangiye gukurikira hafi ibikorwa by'itora ejo kuwa gatanu mugenzi wacu asumata kabuyi muri make cyane tubwira uko ejo byari byifashe indorerezi mirongo itatu nizo zaje guhagararira amatora y'umukuru w'igihugu mu rwanda zoherejwe n'umuryango wa afurika y'uburasirazuba izi ndorerezi zaturutse mu bihugu bine bigize afurika y'uburasirazuba uganda tanzania kenya n'igihugu cya sudani y'epfo igihugu cy'u burundi nicyo cyonyine kitohereje intumwa zacyo mu bikorwa byo kuba indorerezi mu matora yo mu rwanda ukuriye izi ntumwa mudi awori wigeze kuba visi perezida wa kenya yirinze kugira icyo avuga kuri uku kubura kw'intumwa z'u burundi asaba abanyamakuru gushakira igisubizo ku ruhande rwa bujumbura mu gihe cy'iminsi cumi n'umwe izi ntumwa zizamara mu rwanda ngo zizazenguruka igihugu cyose mu minsi mike isigaye yo kwiyamamaza ndetse no ku munsi nyirizina w'amatora bwana awori ukuriye izi ntumwa yagarutse ku mirimo yabo ni kuangalia jinsi uchaguzi unavyoendelea. Hii tu ndio kazi yetu sisi. hatu- aragira hapa ati kuona ni ukureba uko nani amatora agenda ameshinda, aka ni ku nani kazi kacu ameshinda.
twe ntabwo Hiyo tuje si kazi kureba yetu.
ngo Sisi ninde tu- utsinze kuona cyangwa utsinzwe mchakato.
ako si ku kazi kacu icyacu ni ukureba iki gihe cyose cy'amatora nyuma tugakora wa uchaguzi.
icyegeranyo Alafu sisi tutatoa ripoti ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba ni rimwe mu miryango mbarwa itari iy'imbere mu gihugu yemeye kohereza indorerezi mu gihe indi nk'umuryango w'ibihugu by'uburayi wavuze ko nta ntumwa izohereza uyu muryango unenga ubwisanzure budahagije muri aya matora kuri modi awari uyoboye itsinda ry'indorerezi zaturutse mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba avuga ko ibyo bazakura mu rwanda bizababera impamba ku yandi matora bazajyamo and the fact that we do not expect anything unusual would not stop us from coming to observe aragira ati kuba tutiteze ko haba ikintu kibi si byo byatubuza kohereza indorerezi twibaza ko hari ibintu dushobora kubona mu rwanda byafasha muri malawi cyangwa sudani y'amajyepfo nk'ubu ntangazwa no kuba aha turi tutumva induru z'abiyamamaza yewe rimwe na rimwe biragora kuba wamenya ko hariho ibikorwa byo kwiyamamaza kuko abantu baratuje ntaho wabona aho abantu bakoze udutsiko buri wese ari mu bye kandi ategereje ko umunsi that w'itora ugera uh, election campaign is going on.
komisiyo y'igihugu y'amatora yaraye itangaje ko imaze kwandika indorerezi zigera ku gihumbi magana atatu izigera kuri magana cyenda n'iz'imbere mu gihugu mu gihe izisaga gato magana ane zaturutse hanze y'u rwanda karisa mbanda perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye abanyarwanda gufata neza indorerezi zaturutse hanze y'igihugu gusa nazo azibwira ibyo zigomba kwitwararika indorerezi rero cyane cyane ubwo ni ukuvuga indorerezi zituruka hanze n'indorerezi zituruka mu rwanda cyane cyane amabwiriza dutanga ni uko bagenzi bacu baturuka mu bihugu byo hanze twabafata nk'abashyitsi mu rwanda dufite umuco wo kubafata nk'amata kugira ngo bakore akazi kabo kandi bazagende bishimiye kuba baraje kugakora mu rwanda ariko nubwo bafite uburen- mufite uburenganzira bwose eh, amahame mukwiriye gushingiraho kugira ngo mukore akazi kanyu k'uburorezi bw'amatora neza ni ukumenya igihugu umuntu agiye gukoreramo uburorezi bw'amatora u rwanda kiyoborwa gite no kubaha abayobora amatora ku nzego zose komisiyo y'igihugu y'amatora yihanangiriza indorerezi zaba iz'imbere mu gihugu ndetse n'iz'abanyamahanga hiyongereyeho itangazamakuru kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora mbere ya komisiyo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali arakoze asomata kabuye ibi rero kwari ukwibukiranya ku makuru y'ingenzi tubibutsa ko hasigaje gusa iminsi itandatu ngo itora rya perezida mu rwanda rikorwe nk'uko natangiye mbivuga ni kwa gatanu w'icyumweru gitaha ubu rero umwanya ni uwanyu kuri telefone aba mbere ndavuga b'inkwakuzi barangije gutelefona tubafite hano kuri telefone reka nguhereho O, kuri telefone ndabona hari olivier uranyumva
ya ndakumva neza cyane e, olivier urahagana he
ndi mu rwanda mu karere ka ruhango mu karere ka ruhango mwifashe bitaho mu- mu ruhango
ya byifashe neza cyane n'akazuba nyine gacanye ariko turabimenyereye ni impeshyi naho hafi mu butansinde niko byifashe
eh ni uko nguko ni uko none muraturusha iki agashyi iwanyu nakifashe gate
agaki agashyi aho mu ruhango
eh ya inaha nyine ndabona mu ruhango n'ubundi ntahari n'iby'impeshyi ndabona ni amahoro masa yego
eh noneho nagira ngo nyine mvuge kuri ibi bihe turimo by'amatora yego olivier turagutega amatwi
Mm, eh, mbere na mbere ndabanza kubashimira
nawe turagushimiye kandi
yego yego noneho ikintu navuga hari ibintu bimaze iminsi abantu bavuga bati ubundi aya matora ntabwo yakagombye kubaho uti kuba baratoye referandumu eh, abenshi bakavuga uti twanze no kwitabira amatora kubera eh, twari tuzi ikizavamo ahangaha ikintu nagira ngo mvugeho ni uko bitari gukunda kuba bahita bavuga uti perezida ara- abaye perezida nyine kubera bo- batoye itegeko nshinga rimwemerera kongera kuyobora kandi demokarasi ivuga yuko nyine ari eh, ubuyobozi bugomba guca mu mucyo butowe n'abaturage aho rero ndumva itari kuba ari demokarasi byari kwitwa ikindi kintu ntabwo byari gukunda noneho akandi kantu mvuga yego eh, ni ku- eh, ni ku bijyanye n'aba bandi bari kwiyamamaza bahanganye na rpf uravuga bariya bakandida bombi ari bo frank habineza na filipo mpayimana Eh, na twite mpayimana Eh, hari abavuga bati eh, barabona ari ari agakingirizo Mhm.
ariko njye eh, njye ntabwo ariko mbibona kuko nimba baje gutya bakiyamamaza nubwo ubushobozi bwabo mbona ikibitera ari ubushobozi bukeya kuko kuza ibyuma biba biri hasi eh, kugira ngo bakangure abantu hirya no hino biba ari hatari ariko uko biri kose ba- niko byaje uyu munsi eh, uko biri kose baba bamenyekanye ubwo ni ukuvuga yuko ubutaha bazaza bafite ijambo kurusha bariya baje banze kuza kwiyamamaza bavuga yuko umuka- amatora n'ubundi yarangiye ya
ye ndabyibuka olivier ku munsi wa mbere wo kwiyamamaza perezida paul kagame n'ishyaka rya fpr batangiriye aho ngaho mu ruhango nawe wagiye kwakira perezida kagame cyangwa kandida kagame
ya nari ndiyo cyane wari uriyo none aba bakandida bandi philippe mpayimana na frank habineza bari bahagera bo
Ah, no si uko biri kose ntabwo barahagera gusa bashobora no kuhagera ntitubimenye ni nk'ibyo byose ni ubushobozi bukeya niko njye mbibona Mhm, n'ubushobozi bukeya ya amatangazo ntazamuke ngo badukangurire ni ukuvuga perezida kagame aza kwiyamamaza nyine
yego Ah, eh, amamikoro biriwe ba- babidutangariza ejo ni ukuzajya kwakira umukandida abo ni bandi babibatangarije babakanguriraga kujya kwakira umukandida wa fpr
Ya, uko biri kose ni abakoramo ko ko zabaga ari imodoka nyine zigenda zibivuga imodoka zivuye hehe imodoka eh, za fpr imodoka zandi Ya, sinamenya nimba ari iza fpr ntabwo wabimenya uko biri kose ni byiza kurakunda icy'ingenzi ni uko ugira uruhare rwumvikana mu gikorwa cya demokarasi nk'iki gutora umukuru w'igihugu ni igikorwa gikomeye mu mibereho y'igihugu ni ngombwa ko ijambo ryawe itora ryawe ijwi ryawe ryumvikana mu miyoborere y'igihugu urakoze cyane olivier kandi ndagushimiye cyane kuba witabira gahunda zacu Eh, ariko hari akantu najya mba- mbabwire gatoya hina cyane noneho yego olivier Ni- nagira ngo mugire ikintu mwungura hano kuri facebook hari eh, muri iki kiganiro muri isanga yego Iyi kugira ngo umuntu ajye ashobora kujya muri facebook akibone mwajya mwihangana muka murisanga mukayigira hashtag ku buryo umuntu yajya ayibibona byihuse ye turagushimiye cyane rwose ubwo birafasha n'abandi bose bifuza kujyaho bikabagora ubwo iyo ni inama nziza ni ngombwa kandi ko tuganira ku bigenda mukatwungura n'inama cyangwa se mukatugira inama ku buryo twavugurura kugira ngo tubanogere mwese wikendi nziza
yego namwe ikomera cyane we, olivier ubwo rero kuri telefone ndabona bakize ari benshi cyane ahubwo abatari batelefona mwe mwihute kubera ko ndabona abaritegereje ari benshi landry turagufite nawe uranyumva neza yego ndakumva neza komera cyane landry wikendi nziza kandi
yego murakoze cyane namwe mujye weekend nziza none urahagana he
ndi i kigali mu rwanda mu mure- mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyamirambo nyamirambo hehe aho hafi ya sitade cyangwa se Eh, hafi ku ya musigiti stade neza hafi ya sitade neza Eh, Ubwo- stade regional nyamirambo sitade regional ya nyamirambo ni ukuvuga ko ura- ura- umujyi wose urawureba rwose uhagaze aho ngaho iwawe Mm, hano rwose tuba tubitegeye neza nta kibazo komera cyane none u- uratubwira iki uyu munsi igitekerezo cyawe
Eh, igitekerezo cyanjye nk'uko mwakomeje ku bintu by'amatora yego hano mu rwanda ni amatora ubona imyiteguro igeze kure Eh, abaturage benshi baritegura gutora igihugu gifite amahoro ntabwo bimeze nko mu bindi bihugu byinshi byo muri afurika aho usanga abaturage bajya mu mihanda wenda bitewe n'uko batishimiye abiyamamaza Mhm.
Eh, hano Ab- hari a- amahoro a- abo uvuga se bagiye mu mihanda ni abahe landry Hmm?
abo uvuga bagiye mu mihanda muri afurika kubera ko batishimiye abiyamamaza ni hehe
Eh, twavugamo wenda nko mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi urabona ko abaturage batishimiye ko perezida Nkurunziza bayoboye no mu gihe cyo kugira kugira ngo yamaze bayobore ayongera bayobore ntabwo babyishimiye
Ye, none se Landry abarundi se ni- ndabyumva ibyo uvuga mu Burundi ba haba- hari abagiye mu mihanda bavuga ko perezida Nkuza agiye kwiyamamariza manda ya gatatu mu Rwanda Ah, perezida Kagame nawe agiye kwiyamamariza manda ya gatatu ntimwagiye mu mihanda I- itandukanirizo ni irihe ubwo
itandukaniro hano mu rwanda hari itegeko tugira ryo ku- ni ukuvuga ngo wenda abajya mu mihanda wenda ntibari kubura Mm.
ariko hari amategeko tugira mu rwanda atemera buri munyarwanda kujya mu muhanda wenda avuga ibitagenda neza kuri guverinoma wenda niko iryo tegeko rigaragaza Mhm.
Eh, wenda wasanga ariyo mpamvu wenda abaturage mu rwanda wenda batagira uwo mutima wo kuba ngo barajya mu muhanda bavuga ibitagenda n'ibyo ngibyo
ahubwo niba nkumva Landry uravuga ko mu Rwanda ubwo bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashaka bwo gusobanura se niba atishimiye ikintu ko atashyira mu muhanda ngo agisobanure nta buhari nicyo uvuga
yes nta buhari nta buhari kuko ni- bara- aba- nyine bose abantu benshi ntabwo baba bishimiye ibintu byose ba- bibabera mu gihugu ni ukuvuga ngo mu gihugu ntabwo abantu bose baba bagomba ku- kumva ibintu kimwe hari ababa batabyishimiye hari n'ababa babyishimiye mu Mhm.
rwanda rero ntabwo abantu benshi baba aho ngaho batabyishimiye ntabwo bafite ubwo burenganzira bwo kujya ku karubanda ngo bagaragaze ibitagenda neza ndabyumva rwose ubwo ubundi demokarasi yisesuye yisobanura ko cyangwa se iteganya ko buri muntu wese yagira uburenganzira bwo kumvikanisha ikimuri ku mutima nta gushinyiriza
Eh, niko byakabaye bigenda ariko inaha ubona rwose nta abantu bose ba- ntabwo bose ba- bishimiye ibigenda neza ntabwo bose babona ibintu byose ariko bigenda neza ariko abatabona ko bigenda neza nyine ntabwo babigaragaza Mhm.
bitewe wenda n'amategeko igihugu kigenderaho Eh, ndagushimiye cyane jean claude nawe uduhaye umusanzu kuri uyu munsi wa gatandatu mu kiganiro muri isanga wikendi nziza ebyo namwe murakoze dufite benshi kuri telefone rero dufite jean claude hano jean claude uratwumva ndabumva ndabumva ijambo ni ryawe tubwira aho uri n'agashya iwanyu aho
mwiriwe kwanza etiyene karekezi urakomeye cyane ndaho ndaho ye urahagana he jean claude ya gende mu mujyi wa kigali nawe uri i kigali mu kahe gace
ya muri gasabo muri gasabo gasabo tubwire neza aho uri gasabo ni nini cyane uri muri gasabo hehe
i remera i remera herekeye remera ni nini cyane nongera ugerageze gato tubwire aho uri i remera ahangaha aho ariho hafi ya sitade amahoro hafi ya sitade amahoro ni ukuvuga hehe n'ubusanzwe ku ruhe ruhande rwa sitade amahoro
Ah, ku gisimenti basi munsi y'igisimenti ku gisimenti numva gusobanura neza noneho tubwire rero aho ngaho uraha urareba ikibuga cy'indege urareba umujyi wa kigali urareba no hakurya za jari n'ahandi hose tubwire uko byifashe aho ngaho
ukuri mbona ibintu bimeze neza abantu bariko baritegura neza ibijanye n'amatora yego ahubwo ubu hari akabyiniro babihaye si amatora biteguriye ubukwe ni ubukwe ahubwo Ni ubukwe
Ah, ako ntigasanzwe ko Mm, ubwo ni ubudasa budasanzwe cyane cyane
ubukwe se ni ryari jean claude iyi tariki enye z'ukwa karindwi uzabutahira he wowe
we ubukwe uzabutaha uri uri hehe
ah, nyine kigali kigali ni i kigali niho uzatorera Ya, aha ahubwo icyo nashaka kuvuga ni uko bijyanye n'amatora hano mu rwanda ko yabera urugero rwiza ibindi bihugu mu karere Mhm.
ko biragaragara ko amatora y'u rwanda ari umwihariko ni umwihariko hanyuma jean claude u- u- ubukwe uzataha ubukwe ndabyumva bariya bakandida a- babiri turavuga perezida paul kagame umukandida wa fpr we aho tu- abo tuvuganye bose barambwira ko ari umukandida babona ari umukandida bazi kandi ari umukandida wagaragaje impamvu yakongera gutorwa aba bakandida bandi babiri frank habineza na filipo mpayimana mpayimana urabazi wowe
Ya, ni byiza kuvuga kwiyamamaza ariko mu kuri nawe ku bigaragarira buri muntu wese biraboneka yuko perezida paul kagame azotorwa kandi ku majwi menshi ku majwi menshi warangije kuyabara we ariko
Aya si kuyabara ariko reka dutegereze aho bazayatubwira ariko buri muntu wese biragaragara ko azatuba kurebye nk'ibikorwa remezo ibintu kagame yagejeje ku banyarwanda agira inka imihanda iterambere rigaragarira buri muntu wese ni ukuri ntacyo uretse kuyatangaza ariko uretse kuyatangaza kubera ko komisiyo y'amatora yatangaje ko cyangwa yiyamye umuntu wese washaka gutangaza amajwi yavuye mu matora mu gihe komisiyo ntakiratangaza uretse gatoya sibyo he urakoze cyane jean claude nibutsa abakomeje kutwumva ko ni ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi ni ikiganiro hanini kuri uyu munsi wa gatandatu ni umwihariko kuba twumva ku bakunzi bacu tubaha umwanya urambuye mukisanzura yewe nta ni nta mutumire wihariye tuba twatumiye nta ngingo zihariye tuba twashatse kwibandaho ahubwo twifuza ko uretse amakuru twabahaye mu cyumweru cyose twifuza ko namwe aho ngaho mutuye ndavuga aho ngaho ku mitumba aho ngaho mu midugudu aho ngaho na telefoni zitagera aho ngaho mubona izuba nka saa tatu saa yine z'amanywa twizera neza ko mufite amakuru aho ngaho mwatugezaho niyo mpamvu twifuza ko kuri wa gatandatu twaganira ku makuru nk'aya mukatubwira uko byifashe niyo mpamvu nk'ubu silivesitire ageze kuri telefone ahubwo tuba tumufite ku kanya gato silivesitire uranyumva
ndakumva cyane ye ikaze ku ijwi ry'amerika amakuru silivesitire urahagana he
ndi bugande hano hano kampala kampala mu kahe gace ka kampala silivesitire
kuri amasenta aha aha aho ngaho ni umwihariko tubwire byifashe bitaho murakurikira amakuru yo mu karere uratugezaho iki ku makuru y'i kampala ho
amakuru yo mu karere turayakurikirana turakurikirana amakuru y'itora ryo mu rwanda turakurikirana ibyo mutuganirira byinshi cyane rwose biraturyohera cyane turashima radiyo amerika ndi munywanyi wayo umunywanyi wacu ni byiza cyane rwose yego ndakumva komeza silivesitire
amakuru yacu ni meza cyane icyo nabanza kubasaba mugabo ewe ndi muntu w'impunzi nibera kambara hanyuma rero inamba yanjye murayigusaba muri radiyo amerika nagomba ntangaze muze mu ntangarizi iyo namba yanjye kuko ab'iwacu ntibazi iyo ndi bari mu kayanza zembuka muri komine kayanza muri ko muri komine muruta mu ntara ya kayanza yego mugabo niba ntibazi iyo ninashaka muze mu ntangarizi iyo namba yanjye murayigusaba kuri radiyo amerika mu nywanyi
ye turakumva rwose tuzabahuza n'abanywanyi baho ngaho n'abavandimwe bawe hariya mu kayanza ni hafi cyane silivesitire turatwumva haha turakubuze rero silivesitire ariko rero twafashe telefone yawe icyifuzo cyawe twagifashe kandi no kuba udushimiye silivesitire kimwe n'abandi bose batwumva ni byiza twifuza uretse kudushima gusa ariko kuko mwatubwira muti hariya ntibigenda mwavugurura mutya cyangwa se mwakongeramo ibi cyangwa se hariya hari akabazo ni byiza ko mudushima ariko na byiza ko mutunenga kugira ngo tubashe kwivugurura kubera ko twifuza ko ibiganiro byacu bya buri munsi byaba ari ibiganiro namwe mufitemo uruhare niyo mpamvu twifuza kuza kugerageza kwagura ku bantu batwumva haba kuri radiyo haba kuri fesibuke no mu bundi buryo twifuza ko hirya no hino mu bihugu bitwumva mu batwumva hose mwabasha kutwegera mbese tukaba umwe tukumva neza ko ibyifuzo byanyu tubishyira tubyitaho cyane tukabikoresha mu biganiro byacu cyangwa se mu gutegura gahunda zacu za buri munsi niyo mpamvu tuzagerageza kugira ngo turebe ko twabegera cyane tubagezaho abanyamakuru bacu mukaganira nabo mukavugana nabo mukabagezaho ibyo mwifuza uko mubona ibintu ibyo mwumva twavugurura uyu munsi gusa ariko ni ikiganiro muri isanga hari ibindi biganiro bitandukanye hari ikiganiro dusangira ijambo hari ikiganiro iwanyu mu ntara cyihariye kibanda cyane ku makuru yo mu ntara ku mitumba hariya hirya no hino mu burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi ibyo byose ni ibiganiro mwagiramo uruhare kubera ko kimwe na demokarasi kimwe no gutora radiyo naho niho demokarasi itangirira twifuza ko mwagira uruhare mu biganiro byacu namwe mukagiramo ijambo noneho rero reka dukomeze dufata amatelefoni y'abantu bifuza kuganira natwe kuri telefoni ndabona dufite uyu witwa emanuweli uranyumva neza emanuweli
ndakumva neza karekezi ukomera cyane emanuweli uri hehe muri uyu mwanya
ndi mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali mu mujyi wa kigali none igitekerezo cyawe Emmanuel
nanjye nashaka gutanga igitekerezo kuri ibi by'amatora yego
njye ndabona bigenda neza cyane cyane ariko cyane ariko mu buhe buryo
njye ndavugana nk'aho umukandida wanjye aba yagiye kwiyamamariza umukandida ariko ntabwo tumwumva ubura ni nk'amakabya nkuru cyane ubwo ari kutubwira eh, Emmanuel umukandida we ni uwuhe eh, ni paul kagame niba atari ibanga
Eh, namuhabwiye ni paul kagame ye nabyumvise komeza Eh, aho aba yagiye kwiyamamariza ukuntu aba ari ibirori haje abantu benshi cyane ngira ngo n'abanyamakuru banyu bakorere inama bayo babwiye bayo beretse ukuntu biba bishyushye Njye baratubwira tuba twifuza ko namwe mutubwira icyo mwabonye rwose komeza cyane aho ngaho Emmanuel
Eh, nkongera nkashimira n'abandi bakandida uko biyamamaza baravuga ibintu byiza kandi byumvikana Eh, ni icyo gitekerezo nari mfite none se icyo wumva bariya bavuze umukandida wawe ndumva ntabwo nshaka kugira ngo nguhindure ariko i- ikintu bariya bakandida bandi wumvise mu ngamba zabo batangaza ikintu wumvise kidasanzwe ki- cy'umwihariko wagira uti eh, n- ni ikintu umuntu yagombye kwitaho cyane agashyira imbere ni icyo watubwira
ni uku- ni ugushingira ku byagezweho babisigasira
Eh, basigasira ibyagezweho ibyagezweho baga- bakongeraho iki
bakongeraho iterambere ry'igihugu ki- cyifuza nyine ariko ibya mbere nyine ntawe ubivogera ariko na kandida wa fpr paul kagame nawe u- a- a- uvuga ko ari we watumye abanyarwanda babigeraho we a- a- akomerejeho byaba ari byo bifite aga- a- akamaro kurusha a- uwavuga ati "Nzo- nzakomerezaho nta kindi yongeraho
I- i- ibyo byagomba kubikomeza byose viziyo viziyo ka- kabisa tukayigera nayo nawe nicyo nakubazaga nti bariya bakandida bandi uretse kuvuga ibyo kuvuga ko bazakomereza ku byagezweho birumvikana ni ukubikomerezaho icyo wumvise gishya batangaza ni iki ku bwawe wowe ubwawe kubera ko Mbona nujya nta- guhitamo uzahitamo mbona ariko nta- wumvise impande zose
mbona nta gishya bafite byose n- n'ubundi ni ibiri mu nzira yo gukorwa Mhm. mbese uragi- uragira uti mu ngamba batangari kugeza ubu ngubu ntacyo ndumvamo cyatuma mpindura imyumvire yanjye oya ntacyo nta kintu gifite ingufu kabisa cyatuma uva kuri uyu ukajya ku wundi byose ni ibiri mu nzira yo gukorwa ni ibyo rwose ubwo turagushimiye cyane rero Emmanuel aho i Kigali twibwira ko nawe wakomeza gukangurira abandi kumva radiyo ijwi ry'Amerika mukatugezaho cyane cyane ibitekerezo byanyu aho muri hose kugira ngo tubisangize n'abandi batwumva umunsi ku wundi n'ikiganiro cyane muri rwose sanga iyo amakuru agezemo ibyo nari ndimo mpita mbireka nkicara nkabanza nkayumva komera cyane rero jya ubikangurira n'abandi Eh, merci beaucoup Eh, wikendi nziza ku bakomeje kutwumva rero n'ikiganiro muri isanga kuri Ijwi ry'amerika tukomeje guha ijambo abatwumva hirya no hino mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu ndikirije ngo ndumurongere
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi twibanze cyane ku makuru yaranze akarere tureba haba mu rwanda no mu burundi aho mu rwanda twagarutse cyane ku nkuru zireba imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani gutaha ni kuwa gatanu w'icyumweru gitaha ariko mu burundi cyane cyane rero twagarutse ku nkuru ivuga ko komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu isaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera irahe mu buholandi guhagarika amaperereza y'ibanze rwatangije ku byaha byakorewe mu burundi ibyaha bivugwa ni ibyaha byarakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo byatangajwe ejo kuwa gatanu nk'uko umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi eroge wirikaneza abitugezaho muri iryo tangazo umugwi wigenga ujejwe hagati y'akazina muntu mu burundi umenyesha ko ushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cose ariko biyamiriza ibitero vy'amagrenade vyabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za kirundo na kayanza mu buraruka bw'igihugu no ku mugwa mukuru bujumbura hagakomereka abantu barenga mirongo itanu batanu nabo bahasiga ubuzima uwo mugwi uvuga ko uteye intege leta kwishaka yerekana ryo kuja inama n'abantu bose begwa n'ibibazo vy'agatey'akazina muntu mu burundi baba abakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu jean batiste baribonekeza arongoye umugwi cndh yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwi atwara umurwi cndh urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na leta y'uburundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu ku mvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'uburundi nk'ishyirahamwe rya buraya canke sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye ku vyegeranyo vy'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FIDH bakarenza uruhu rw'amazi ku kuntu igihugu cifashe no ku ntambwe kimaze gutera mu vy'agatekakazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka umugwi senidash wemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ivyiyumviro vy'ibutu turorero ku vyerekeye uburundi urugero ni uguha nuko nk'ubu mu vyo dufise uravye ahantu sentare mpuzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari ibihugu nka afghanistan usanga ari ibihugu nka syria usanga ibihugu nka iraq ibihugu nka colombi canke ukraine ndibaza ko atamumenyesha amakuru yombwira muri kano kanya yuko ivyo dufise mu burundi bishusha n'ivyo bafise muri ivyo bihugu hariho ivyaha vyakozwe mu burundi mugabo ntibiri ku rugero canke ntibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri ivyo bihugu mpejeye kuvuga ugereranije ivyo twabonye muri kahise ufate indwi na kabiri canke inani n'umunani canke icenda na gatatu urabona yuko ivyo dufise ubu harabaye crise politike n'ivyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero canke inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ivyo twabonye muri iyo myaka iheze iri tangazo rya sende yashirije inyuma yaho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugwi utwariye mu nama nshingamateka icegeranyo cavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri mirongo itandatu n'icenda bishwe mirongo ibiri baranyuruzwa nayo mirongo ibiri na batatu babarezwa igufa ibi ntibyaguye neza bamwe mu bashinga amateka mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutubwire muti ko hari abashobora kuba bari muri kongo hari abashobora kuba bari muri tanzania je ndibaza ko harya hantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu muvyoroshe muvuge musharije uburundi leta y'uburundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho ejo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri rwa rwego rwa a twabajije baribonekeza niba atashatse nawe kwikundwa akaza kuri leta kuri twebwe rero twakirana umutima mwiza ivyiyumviro vyose biba bije harimwo ivyiyumviro vyo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cane cane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu vyumira niko tubishikiriza ariko umukuru wa CNDH ico gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi ntawuvuga ngo iyo raporo yashikijwe na Human Rights Watch na Nations Union ntishobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twamenya ko ari cacu kintu ari cyo kivugwa n'umurundi kivugwa n'umunyamahanga kivugwa n'ishirahamwe canke kivugwa n'uwigenga ari cyo twogifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari cyiza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu ijana birimwo mirongo itandatu ari byo ivyo mirongo itandatu tubikoreshe twiyubake ivyo mirongo ine tuvyigize uru rwandiko rw'umugwi senidashi rusohotse mu gihe amashirahamwe yigenga umunani yatanguje isekeza ry'imisi ijana yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya cumi n'indwi ku kwezi rikazosozerwa kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu mwaka ayo mashyirahamwe yose umunani nubwo yafuswe n'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku vyaha vyakozwe muri ico kiringo ngo bwongere buhana abavyagirizwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugururira imiryango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cemezo Eroje Wikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu eroge birikaneza nk'uko natangiye mbivuga rero ibyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu y'uburundi yabitangaje ejo kuwa gatanu mwibutsa abakomeje kutwumva kandi ko iki ni ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro kuwa gatandatu tubaha ijambo kuri telefone ubu dufite diyodone uratwumva
yego cyane amahoro karegeza uraho neza diyodone uri mu kahe gace
ni mu burundi ikarusi ye ikarusi amakuru mashya ikarusi
ikarusi n'amahoro ikarusi n'akazuba nyine kameze neza ye tubwira amakuru yabaye aho ngaho iwanyu cyangwa se icyo uvuga ku biganiro tumaze iminsi tubagezaho
ibyo nshaka gutangaza nshaka gutangaza ku byerekeye ku matora ariko ategurwa mu rwanda yego
neza abajene bayo nyine ariko bitwara bitwara neza cyane mu buhe buryo
uburyo bwo kwiyamamaza nyine atabashamirana ku migambwe itandukanye yego urabishima cyane
turabishima cyane yuko n'ubundi urubyiruko rwo mu karere yuko rubakura ko ikiza cyane kiza cyane nyine bitwara cyane abanyarwanda urifuza ko byakorwa no mu burundi
cyane rwose ariko tubabera akarorero none icyo wigira ku bijyanye no kuba mu rwanda biyamamaza n'iki aho ngaho diyodone hari umukandida umwe ishyaka riri ku butegetsi perezida usanzweho paul kagame wiyamamariza manda ya gatatu hari umukandida wigenga philippe mpayimana n'undi mukandida frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi yo kurengera ibidukikije bariya bakandida wowe ubabona ute
turashimira umukandida wa fpr nyine yitwaye neza mubyo yakoze byiza cyane ubundi dushaka kumufite amatora meza cyane mu rwanda
naho bariya bakandida abandi babiri bo urabavugaho iki
ndabona paul kagame abishoboye cyane cyane rwose
ku buryo nawe uri mu rwanda wamutora
cyane nanjye ndi mu rwanda namutora cyane rwose ngaho tubwire se diyodone mu burundi habaye imvururu hashize imyaka ibiri kubera ko perezida nkuru nziza yatangaje ko agiye kwiyamamariza indi manda ya gatatu kuri bamwe cyangwa se iya kabiri ku bandi mu rwanda perezida paul kagame ishyaka rya fpr yatangaje ko aziyamamariza manda ya gatatu itegeko nshinga rirahindurwa amatora ubu ngubu arakorwa mwituze nk'uko bivuga ko byaba urugero ku mugabane wa afurika ibihugu byombi ubirebye watubwira iki ku bijyanye n'iyi manda ya gatatu yego uratwumva diyodone diyodone turamubuza ahari diyodone aracyari kuri telefone diyodone ntatwumva nta kibazo dufite abandi kuri telefone benshi ariko icyo ni ikibazo mpaye diyodone ariko n'undi wese mu bakurikiraho ashobora kugira icyo atuvugaho kubera ko waravuga ati amatora ari mu rwanda yagombye kuba intangarugero akavuga ati no mu burundi bagombye kubikurikiza amatora akaba mu ituze ariko ikibazo kizamuka hano ku bihugu byombi n'ahandi ni manda ya gatatu hamwe bavuga manda ya gatatu hakaba imvururu ahandi bakavuga manda ya gatatu hakaba ituze ntabwo muratubwira ariko kuri telefone dufite ruhomwa uratwumva
yego ndabumva komera cyane urihe ruhomwa
ni mu ntara ya cyankuzo ya cyankuzo icyo kibazo ntanze nagira ngo twumve ko wagiheraho wacyumvise
namvise ko ibijyanye n'ibyo by'amashyirahamwe yigenga ye komeza noneho tubwire yasohoye yego tubwire igitekerezo cyawe icyiyumviro cyawe
iyumviro cyane mbona ayo mashyirahamwe akesha akunda gutanga ibintu bitari iby'ukuri yego kuko ntashika mu banyagihugu bato bato byashobore kubaza ukuri aho kuri ye ye ndakumva cyane rwose ruhomwa
yego
hamaho mucankuzo mwifashe muteho uyu munsi ku wa gatandatu
uno munsi bifashe neza kabisa n'amahoro n'umutekano nibyo biharangwa nibyo biharangwa ku buhe buryo nta mvururu nta nta kibazo kindi nta masasu
oya kabisa hifashe neza cyane kuko Yego.
abantu baratembera ukuri kwamye Mhm.
bakajya mu bihugu bibaye ibihugu bya tanzaniya bagatembera bakagaruka mu mahoro yego
nicyo gituma rero dusiga yuko hifashe neza cyane n'ahawe abandi rero hirya no hino bazakigira baze barabishyira no mu ntara zose bahita niho bifatira mu gace kamwe ni ukuvuga ko ushobora kuva aho ngaho i Cankuzo ukajya i Bujumbura mu Gisagara ukagaruka nta kibazo ukajya muri Tanzania ukagaruka nta kibazo
yego kabisa byifashe neza cyane ye urakoze cyane rero ndumva ari byiza ko bisangiza abatwumva hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu yego mwohimiriza n'abandi baze baratangira ibyo bintu kugira ngo baze barabanza bashyira hirya no hino hose kugira ngo baze baratohoza ukuri aho kuri bari gufatira ku bintu by'ibiremeranye ye urakoze cyane rero aho ruhomwa ni mu ntara ya Cankuzo mu burasirazuba mu buseruko bw'u Burundi ku bari mu Burundi cyangwa se ku bavuga ikirundi urakoze cyane rero kuri telefone dufite kandi ndabona uyu ukurikiyeho ni niyibikora uratwumva
ndabumva urahagana he niyibikora
ndi bururi uri bururi aho mu majyepfo y'u Burundi mwifashe mute
ni sawa ni sawa gusa nta kindi wongeraho
twebwe nk'aho tubona umutekano uriho aho yego tubaye yego
kuko mu minsi yahera ntitegenza uko ashatse mugo urava uva i matana ukaza i bururu ukava i bururu ukagaruka nta muntu agukoma ubu ubu niko byifashe yego tumaze kuvugana na ruhomwa hariya mu cankuzo nawe uri i bururi ni ukuvuga ko ushobora kuva i bururi ukajya mu cankuzo nta kibazo nta mbogamizi umutekano ari wose
ntacyo umutekano ni wose
ha
yego nta nta wo kurya akara ntaki
nta kintu na kimwe nta muntu agukorako keretse iyo ukoze amakosa nayo makosa niyo baba bajejwe guhana ayo makosa uvuga n'ateye ate
iyo urenze ibisabwa
ibisabwa uvuga umuntu yarengaho ariko nizeye ko udakora amakosa
oya nta makosa nkura Ah, warahira nikuye waturahira uti ntayo nkora
nta muntu atakora ikosa mugabo ngo ubu ntayo nkora kwera ariko tubwira ibyo ukora ritatuma bagushyira ah, mu buroko cyangwa se mu ibohero
ate nk'iyo uta- utari kugendana akarangamuntu hari aho batagupfuba eee akarangamuntu ariko ubundi baba bakuzi ko uri umunyagihugu
Eh, ni umunyagihugu mugabo kenshi barakaraba cyane ubu ntago wavaho ibururi ngo ujye mucankuzo ntako witwaje se
aya ntago byashoboka aho woshikayo si byiza mugabo ntago ari byiza ni ukubahiriza amategeko asanzwe n'ubundi nubwo bavuga ko ubutegetsi bushingiye ku mategeko ariko icy'ibanze bisaba ko umunyagihugu n'umuturage ubwe yumva ko ayo mategeko ariho akayubahiriza
ntashigombe kwera komera cyane rero aho n'iyibikoraho mu ntara ya bururi
yego muratwumva neza aho muri bururi mbese
turabumva muratwumva nizeye ko ushishikariza n'abandi kumva radiyo ijwi ry'amerika yegome ye urakoze cyane rero kandi ukomeze ugire wikendi nziza
namwe murakoze kuduhamagara urakoze cyane naho muri bururi twahoze tuganira n'abari i kigali i nyamirambo na no muri gasabo tuvugana n'abari kampala no hirya no hino ku isi kandi mukurikira radiyo ijwi ry'amerika ku byuma bya mudasobwa cyangwa se kuri telefone zanyu icyo dushyira imbere ni ugushaka ko ibiganiro byacu byabanogera tukabagezaho amakuru twabashakishije hirya no hino ariko namwe mukatugezaho amakuru y'ibyabaye aho iwanyu ndavuga aho mutuye ndavuga aho mugenda ndavuga n'aho mukora n'aho mwiga amakuru yacu si ay'abantu basanzwe gusa cyangwa se bakora namwe abanyeshuri aho murimo twumva twizera ko mwatubwira ibyabaye aho mwiga I- ari n'imikino n'udukino imyidagaduro n'ibipara mutwenza mutubwira utuntu n'utundi byose ku ijwi ry'amerika twifuza ko twaganira kugira ngo twungurane ibitekerezo twumva ibyabaye aho ku mi- mu midugudu iyo ku mitumba aho mu ntara cyangwa se mu turere n'abari mu nkambi hari ikiganiro iwanyu mu ntara ku ijwi ry'amerika tubagezaho amakuru y'ibyabaye ubuzima mufite aho ngaho mu nkambi kugira ngo twumve uko mubayeho mutubwira ibyishimo byose byinshi cyane ariko se impungenge zanyu ni izihe ibibazo mufite ni ibihe umwihariko w'ibibazo ni ibihe nk'ubu mu ntara ya nduta intara y'abarundi ya nduta iri muri eh, tanzania a- a- bamwe mu batu ba- ba- mu mpunzi abantu zituye muri iyo nkambi zivuga ko ibiribwa bigenewe muri iyo nta- muri iyo nkambi ya nduta byongeye kugabanuka cyane zimwe mu mpunzi zavuganye n'ijwi rya amerika zatangaje ko mu gihe cy'amezi atandatu gusa ari inshuro ya kane ibiribwa zigenerwa bigabanijwe iyi nkuru twayikurikirana mugenzi wacu pierre clavere niyo nkuru ni umunyamakuru wacu ukorera muri tanzania aratubwira uko izo mpunzi zibibona impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nduta amarira n'amaganya ni yose kuko imfungurwa bahora bahabwa zidasubiye kugabanuka hafi ku bice mirongo ine ku ijana uko kugabanuka ni ku mfungurwa zose uhereye ku ifu y'ibigori gushika ku munyu nk'uko uyu yabitwiganiye ifu y'ibigori umuntu azofungura amagarama angana n'amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani ku munsi ni ukuvuga bakuye ko amagarama mirongo itatu n'umunani ubwishaza nabwo umuntu azoba yandikiwe gufungura ku munsi amagarama mirongo umunani n'ane bakuye ko amagarama mirongo itatu n'atandatu umuntu azokoroga ubuyi bungana n'amagarama mirongo ibiri n'atanu ni ukuvuga bakuye ko igice amavuta umuntu yari yandikiwe kurunga ku munsi yangana n'amagarama mirongo ibiri mu kwezi guheze ariko mu kwezi kuza ni amagarama cumi n'ane umuntu azorunga imfungurwa turabye rero imfungurwa umuntu azoronka mu kwezi kuza zose hamwe mu minsi mirongo ibiri n'umunani ifu y'ibigori izoba ipima ibiro bitandatu n'amagarama amajana atatu na mirongo umunani n'ane ubushaza bupima ibiro bibiri n'amagarama amajana atatu na mirongo itanu n'abiri ifu y'umusururu ingana n'amagarama amajana indwi amavuta angana amajana atatu mirongo icenda n'abiri byose hamwe bizoba bipima ibiro icenda n'amagarama amaj- amajana icenda na mirongo ine izo mpunzi zivuga ko ziravye ingene zagaburirwa mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hamwe n'ubu ibifungurwa vyagabanijwe inshuro zine izo mfungurwa rero tugiye kugerageza tukaraba n'izo twahora dufungura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho rero ni mu nkambi ya nduta nk'uko umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru abitubwira izo mpunzi zirinubira ko ibiribwa zigenerwa bimaze kugabanuka ariko muri uyu mwanya tukivuga kuri iyi nkuru nagira ngo gato tubanze tugiye kuri uyu muntu wifujije kugira icyo atangaza mukezamfura uri kuri telefone uratwumva yego ndabumva watubwira aho uherereye muri aka kanya
Eh, muri aka kanya ndi mu- ndi hagati y'izone ya y'indwi n'izone ya cumi na kabiri hagati y'i- y'iviraje ya gatatu muri zone ya cumi na kabiri na viraje y'indwi eh, na viraje ya cumi na kabiri muri zone y'indwi niho magaze aha aho nahagana he
mu nduta mu ikambi y'induta mu nkambi ya nduta irimo impunzi z'abarundi ahubwo bibaye mahire twavuga ku kibazo cy'ibiribwa aho mu nkambi ya nduta ubu se mwifashe mute muri uyu mwanya
Ah, m- muri uno mwanya kabisa icyerekeranye n'ibifungurwa ni ni ingorane zirezire kuko nko muri ino minsi ba- m- ku rupokero rw'uko k'ukwezi guheze bari babigabanije yego ejo kandi ejo kandi harasohotse itangazo y'uko n'ubundi bagiye kubigabanya naho hatasohotse amagarama bazokura ko y'uko n'ubundi bazobigabanya kandi ndibaza bizoba bigabanijwe nko ku nshuro igera gatanu Mhm.
Eh, none se nkamwe muri muri iyo nkambi hari ikibazo cy'ibiribwa birumvikana ibiribwa nicyo kintu cya mbere cy'ibanze umutekano wanyu wifashe ute aho ngaho
ku mutekano mu bisanzwe aho turi biratandukanye n'aho twari turi mu burundi Mhm.
kiretse yuko ingorane ari uko udasohoka nyine inkambi ubu wihenda ugasohoka ushobora guhura n'abaha bakakugirira nabi canke aba- aba- abasuma kuko hari imigwi y'abasuma yadutse inyuma y'ik- y'am- y'inkambi Mhm.
Eh, barashobora kukugirira nabi n'abagenda guhiga nyine ubu two bafungura bagenda binyigije abandi tuca tuguma mu ikambi tugafungura nyine utwo dupokera tukaca nyine urumva ucutegereza kurya amagarama make kugira ushobore gushikira ukundi kwezi urumva yuko ubuzima budashobora kumera neza nyine ni ubuzima bubi butoroshe ntabwo byoroshye ndabyumva tumaze kuvugana mu kanya n'umunyagihugu uri mu ntara ya bururi n'undi uri mu ntara ya shankuzo mu burundi kandi uribuka ko mu cyumweru gishize perezida pierre nkurunziza yasu- yabonanye na mugenzi we wa tanzania john pombe magufuli eh, ingara bagana ku kibazo cy'impunzi z'abarundi mwe uwo tuvuganye wo mu ntara ya bururi n'uwo muri shamuzi batubwiye ko bumva umutekano mu gihugu uko igihugu gitekanye muri make yako nta kibazo mwe muri muri iyo nkambi ikintu mwumva cyakorwa kugira ngo mwumve ko mwatahuka niki watubwira
jewe nko ku bwanje ku giti cyawe n'ubusanzwe Eh, ku giti canje kugira nibura impu- impunzi zose ziyumvemwo gutahuka zive mu makambi zahungiyemo yego icya mbere ni uko uburundi abanyepolitike bose bokwemera kuganira bakicara hamwe hanyuma bakumvikana ku ku ngorane zadutse mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'idomburu za politiki kuko murabona birimo birava cyane cyane ku gushaka guhunyanga amategeko yasinwe n'abanyepolitike benshi rero nu- ni uko bobanza bakajya hamwe bakabyicarira ariko ikunda bakavuga ati reka rero tubanze dushyireho intwaro mfata kibanza kugira bashobore kwitegurira amatora ameze neza amatora azira akanenge hanyuma twese tubonye yuko byamaze koroha tugaca dufata umugambi w'uko dushobora kubyina
yego none se eh, none se eh, urabona ko ibiganiro byakomeje kugeragezwa ariko bikanga bigatinda ntibikorwe kubera ko harimo ikibazo cyo kutumvikana ku buryo byakorwa no kuba bijyamo ariko mvuganye mu kanya ko nakubwiraga n'abantu bari n'umuntu uri mu ntara ya bururi mvuganye n'undi uri mu ntara ya shankuzo mu burundi ni hafi yaho ngaho hafi ya za- ya- y'inkambi ya nduta bavuga ko bumva ko umutekano mu gihugu urimo mwe mu gutegereza ko ibyo biganiro biba mwumva gutahuka ari ikintu gishoboka ko mwatahuka mukumva ko mufite amahoro cyangwa se mwumva ko mu gihe ibiganiro bitaba ko- kubera ko no muri ibiganiro byarakozwe muri bibiri na ga- na gatanu na mbere yabo baraganira ariko no birongeye bir- biranga mwe mwumva ko bikozwe mwumva ko byaba ari ibiganiro birambye ku buryo mwa- mwakumva ko amahoro yanyu azaramba igihe cyose
ibiganiro hamwe bobijyamo bakumvikana hamwe abanyepolitike bojyamo bakumvikana yego ni ukuvuga boto- botora umuti bagaca bashyiraho ni- n'ayandi mategeko badoda baragendera ko bose hanyuma kuri icyo uri kuravuga ati abari mu burundi bobo baremeza yuko umutekano uhari yego abari mu burundi barabyemeza kuko umutekano benshi a- a- kuba- kuba- ku bariyo n'aba- n'abasendide intwaro barayemera kuko ibyo ibyo bakoze usanga na bamwe ari muri bamwe bashobora gusa- kuba bahohotera abantu muri icyo gihe rero nta mpamvu yo kuvuga yuko mu burundi atamutekano uriyo kuko n'ubu n'ubu hariho abashobora kuba bovuga ati botaha mugabo iminsi mike ugasanga baratanguriye kuburi kuburirwa irengero ntagewe ku giti cy'iwanjye ndabona yuko naho bavuga ati bafashe ingingo yo kudutahana ku ngugu rero ntabwo nzasubira mu burundi ndoshakisha ubundi buryo ntume njya mu kindi gihugu hako nsubira mu burundi Ye, gusa Iki twu- cyo- icyo- Eh, gu- gusa Mm.
twumvikanishe neza ko mu Burundi ntago hari abanywanyi ba SNDD gusa hari n'abanywanyi bandi bi- b'indi migambwe itandukanye nawe urabizi ntago hari aba SNDD Mm.
FDD gusa hari n'abandi banywanyi b'indi mi- b'indi migambwe itandukanye bari mu Burundi mu ntara zose kubera ko hari igihe tuvugana mu biganiro byacu bakavuga ko bari mu migambwe itandukanye n'uri ku butegetsi
yego ba- yego barimwo mugabo ni kubera ata burenganzira bwo gusohora icyiyumviro ngo bagende barerekana ibintu bihagaze nabi ko biri kuko abagerageza kubyerekana benshi murumva ko ba- baca bicwa Ye, ariko no ku- nta- ntabwo bavuga ko bahita bicwa kubera ko barabivuga aba- abatavuga rumwe na leta mu Burundi barahari batavuga rumwe na leta kandi nabo baravuga barahari benshi tuvugana nabo abanyapolitiki n'abanyagihugu mu kanya gashize ko tuvuganye n'umunyarwanda nawe uri i kigali mu rwanda avuga ko mu rwanda iyo utavuga n'ubutegetsi akenshi ko utabona uburenganzira buhagije bwo kuba wavuga icyo wifuza ku bw'yo utakora n'imyigaragambyo twarimo tugereranya ibyabaye mu burundi kuri manda ya gatatu n'ibiri mu rwanda kuri manda ya gatatu abanyarwanda bavuga bati niyo waba ubi- utekereza ki- ibitandukanye n'ubutegetsi ntabwo wabigaragaza kubera ko ahari nkoreshe ahari amategeko cyangwa se ubutegetsi butabyemera ariko waravuga ati nta kibazo eh, amatora azaba mwituze waravuga uti kiriya kibazo cya manda ya gatatu ni ikibazo gikomeye njye sinasubira mu burundi bataganiye urumva hatarimo akabazo
Eh, akabazo karimo reka tuguma ngaho kuri iryo hurizo noneho tuzarikomerezaho ubutaha dukomeze twufata abandi bari kuri telefone kuri telefone ndabona dufite hajemo uyu claude ndakubona kuri telefone claude urakomeye
Eh, ndakomeye urahagana he claude
ndahagana mu nkambi ya ya nyaru ya nyarugusu nyarugusa ariko usa nkaho utahazi ahubwo claude niko
oya gusa ndahari mu ngabo unoze ni uko duheruka gu- guhunga muri uko- mu- muri iki kiringo muherutse guhunga muri kino kiringo
Eh, uravuga ryari
ah, guhera bibiri na na makumi na n'atanu bibiri na cumi na gatanu cyangwa cumi na gatandatu
oya kuko je nashikiye ah, mu nkambi bibiri na cumi na gatanu na gatanu umaze imyaka ibiri irenze
Eh, none tubwire igitekerezo cyawe ni iki- icyumviro cyawe ni ikihe
icyumviro cyanjye ni uko mbona nka ku bintu bijyanye n'amashuri twebwe no mu nkambi ntabwo bigenda neza Mhm.
ni uko mbona uwo dushyira ku kiringo kimwe n'abari hariya hariya twa- twaje twaje M- uravuga n'icyo mu burundi
eh, bakadushyira ku kiringo kimwe n'ibyo bakora natwe natwe ino- ino tuka- tukabikora uravuga mu nkambi
Eh, Eh, nicyo kibazo ariko cyo kuba nyine mu nkambi y'impunzi ntabwo byoroshye nawe urabyumva ni mu kindi gihugu hari amabwiriza yabyo agenga igihugu murimo hari ibyo ama- amabwiriza HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi rigenderaho urumva ko akenshi na kenshi kumva ko mwakomeza gahunda zo mu Burundi at- ari ikintu kitoroshye
Eh, kweli ndabona yuko bitoroshe mbona tu- turiga mugabo ndabona kata kata nivo ishimishije tu- yuko turiko turagerako Mm.
Eh, navuganaga n'umuntu uri mu nkambi ya ndutaho hafi ya nyarugusu tuvugana ku bijyanye n'uko impu- ni- i- icyo impunzi ziba zacyakora kugira ngo zitahuke uravuga ko hari ikibazo cy'uburezi cya- cya- cy'amashuri aho ngaho mu nkambi ya nyarugusu wowe icyo wumva cyakorwa kugira ngo u- u- u- u- uw'induta avuze ko hakorwa ibiganiro birambuye abarundi bakumvikana wowe icyo wumva cyakorwa kugira ngo nkawe uri impunzi hashize imyaka ibiri ibiganiro bisa nkaho bitari bya bitagaragara igihe biza- bizasorezwa kugira ngo mutahuke icyo mba cyakuraho kugira ngo mutahuke ni cyangwa mu nkambi ya nyarugusu
ndivya yuko jewe abanya- abanyapo- abanyapolitike bo- bokwicara hamwe bagashira hamwe tukaronka amahoro ndibaza ivyo biboneke yuko bosubira kuko ko kurya twagiye duhunga umutekano muke n'ubu mbona ariko bi- bikiri muga ndibaza bokwicara bagashira hamwe ibiganiro bakumvikana bagahana ijambo umuntu n'uwundi ndibaza yuko byoba bimeze neza nibitagenda bityo
Eh, kuko nk'ubu ha- hari abantu ubu mu- ubu mu gihugu cyacu atanu ijambo batubwira iyo ugize ngo uratera icyumviro cyawe ubwiye rero mu gihe ibyo biri ko biraba ni uko nawe uhita ubivamo
Ye, ariko nibyo nabwiraga mugenzi wawe mucyezamfura uri mu nkambi ya nduta muri tanzania ko mu burundi abatavuga rumwe na leta batambutsa ibyiyumviro byabo kandi bakaba bari mu gihugu nta kibazo
Eh, hariho umugabo biravana n'ukuntu uba witwa kuko naho uzo- uzaba uha abantu ntabwo uzaba ufi- ufite umu- umu- umudege ufi- ukwidegenza ukwiye mu gihe utaba uri kwaserura icyumviro cyawe nibyo nkubwira ko hari abariyo batanga ibyiyumviro byabo kandi kugeza ubu ngubu baracyari mu gisagara cya bujumbura
Eh, bira- bira- birashyika mugabo bikavana n'uburyo usanga baba babi- babi- babi- babivugiramo ya urashaka kuvuga ko bafite uburyo babivuga kurusha uko wowe wabivuga cyangwa se abandi babyumvikanisha
Eh,
iryo ni ibanga ryabo
eh.
aha Ye- ubwo claude rero ndagushimiye ahubwo turizera ko iki- icyo kibazo kijyanye na n'amashuri aho ku mu nkambi ya nyarugusu kimwe no mu zindi nkambi tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha bitandukanye cyane cyane ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda cyane mu maku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi harimo iyo ya nyarugusu hari inkambi ya ndutanaho muri tanzania hari inkambi ya nakivare muri uganda hari inkambi ya mahama mu rwanda n'inkambi ya rusenda muri kongo ayo makuru iwanyu mu ntara twibanda cyane ku makuru n'ibibazo impunzi z'abarundi zihura nabyo muri izo nkambi zituyemo tuzongera tugushaka mu biganiro byacu bitaha
kandi ndashaka muzoze muranyoherereza amakuru nakuna kuri watsapu ye nabyo rwose nzi ko twatangiye kubikora ubwo muri igihe cya hafi ubwo nawe tuzagushyira kuri gahunda zacu ayo makuru kuri watsapu dutangire tujye tuyabagezaho ndagushimiye cyane rero
namwe murabwize neza muzamuka ibyo ukomere cyane kandi wikendi nziza wikendi nziza ku batwumvise mu kiganiro cyacu murisanga uyu munsi ku ijwi rya amerika wikendi nziza aho muri bose ku batwumvise ku mbuga za facebook abadukurikiye se kuri mudasobwa zinyuranye mwese ndabashimiye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nkomeje kandi kubifuriza gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya amerika aho muri hose